bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose noheli nziza bakunzi bacu n'ikaze mu biganiro vyo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu rwanda ubwinshi bw'abantu bakenera gutega amamodoka berekeza mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru iheza umwaka biteye impungenge ko bushobora gutuma habaho ubwiyongere bw'abandura virusi ya korona ntabwo tuzi ukuntu ibintu byifashe amaherezo niba turataha ntabwo tubizi rwose imana yonyine niyo duhanzeho amaso n'iri budukura ahangaye ikaducyura izi ni zimwe mu ngenzi zavuganye n'ijwi rya amerika mu rwanda ku murwa mukuru kigali muri ano makuru turaza kandi kuja amakambi atandukanye yahungiyemwo abarundi turaba uko bariko barahimbaza noheli tubafitiye n'amakuru ageze hirya nino ku isi nk'uko vyama amakuru agezwe hirya nino ku isi reka tuyahere ku mugabane wa afurika neza na neza muri niger haba abasirikare indwi ba leta hamwe n'intagondwa cumi n'umwe bishwe mu ngwano ikomeje mu burengerazuba bw'ico gihugu gitegekanya gukora amatora mu mpera zino ndwi ibindi turabibaza mugenzi wacu eridi rwema iyo mirwano yabaye ubwo ingabo za leta zagabwagaho ibitero ziri ku irondo mu karere ka tiraberi itangazo ryasohowe na minisiteri y'ingabo rivuga ko icyo gitero cyakomerekeyemo abasivili babiri intagondwa zabagabyeho igitero zari ku mapikipiki no ku mamodoka kandi zikoresha imvugo imenyerewe ku ntagondwa Nigeri kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi kirategura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abagize inteko ishinga amategeko kuri iki cyumweru perezida uriho mahamadu isufu wagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nyuma ya kudeta yahisemo kutiyamamaza nyuma ya manda ebyiri amaze ku butegetsi aya matora aramutse abaye mu mahoro no mu ituze azatuma bwa mbere mu mateka habaho kubisikanya ku butegetsi mu mahoro kuva icyo gihugu kibonye ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu edi gwema urakoze ubwato bwari butwaye abimukira bwibiye mu nyanja ya mediterane mu nkengera za tunisiya mirongo ibiri barapfa thomas kamirindi byagenze gute nk'uko umuvugizi w'ingabo zirwanira mu mazi za tunisiya mohamed ben zekri yabitangaje ubwo bwato bwari butwaye abantu bagera kuri mirongo itanu avuga ko bwari burengeje cyane umubare wabo bwakorewe gutwara bwari bunashaje kandi mu nyanja harimo n'umuyaga mwinshi n'umuhengeri ukomeye bwarohamye bugeze nko muri kilometero icyenda uvuye mu mujyi w'icyambu cya sfaxa abo bimukira bakomoka muri afurika yo hepfo y'ubutayu bwa sahara bashakaga kujya ku kirwa cya lampedusa mu butaliyani abasirikare bo mu mazi ba tunisiya n'abarobyi bababonye babashije kurohora batanu gusa baracyashakisha abandi bose bazimiriye mu mazi muri uyu mwaka tunisiya na libiya babaye icyambu cy'abantu ibihumbi n'ibihumbi bagerageza kujya gushaka imibereho myiza mu burayi banyuze mu nzira za magendu abenshi baturuka muri ibi bihugu bibiri nyine ubwabyo no mu bindi bitandukanye ahanini nka cote d'ivoire algeria pakistani na misiri umwungere wa ekleziya katolika papa francisco yemeye kuzogendera vuba ibihugu vya libani na sudani yo mu manuko fidel niyongabo nivyo atubwira papa francisco yavyemeje mu butumwa bw'umunsi w'imbere ya noye yashikirijwe n'umunsi kuwa kane mu bisanzwe umwungere wa ekleziya katolika aratangaza ibihugu azogendera mu butumwa bwo ku munsi wa noel yamara yahisemwo kuvuga ivyo bihugu mu butumwa bw'umunsi w'imbere yaho kubera ibibazo vyaciyemwo muri uyu mwaka papa francisco yamenyesheje ko ababazwa no kubona amakuba abanyalibani baciyemwo muri uyu mwaka libani yaragiramiwe n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi hamwe n'ivyago vyaturutse ku bintu bikoreshwa mu bitabizo vyaturikiye ku kivuko co ku mugwa mukuru beirut ku itariki ya kane y'ukwezi k'umunani abantu bagera ku majana abiri barahasize ubuzima ababuze ababo n'abasinzikajwe n'ivyabaye baracarindiriye ibizova mu matohoza papa francisco ategekanya kandi kugendera sudani yo mu mpanuko mu gihe ibintu biriko bitera bisubira mu buryo muri ico gihugu impande zirwanira ubutegetsi muri icyo gihugu zarashizeho leta y'ubumwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka hari inyuma y'imyaka itari mike y'ingwano yasinzikaje bikomeye ico gihugu bitegekanijwe kandi ko papa francisco agendera igihugu ca iraq hagati y'itariki ya gatanu n'iy'umunani y'ukwezi kwa gatatu k'umwaka uca utangura
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza hayo yose n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi za youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari twongere tubipfurize noheli nziza abakunzi bacu twizere ko aho muri mu miryango yanyu n'aho ino mwaka itandukanye n'ayandi manoheli yahabaye mu myaka yahera bivuye ku kaga k'ikiza cya virusi ya korona muri ko muragerageza kuyihimbaza uko mushoboye mu miryango yanyu mwongera muha akanyamuneza abari mu micungararo yanyu abo muhura aho mugendera abo mukorana nico gikuru nuko turabandanya natwe tubibafasha uh, tubibafasha mwo mu kubashiramo indirimbo zitandukanye kuja ijya nino ku isi tubabwira tubabwira uko biriko biragenda turahera mu gihugu cy'u rwanda neza na neza i kigali aho mugenzi wacu eric bagira ubusa yagiye mu kigo cy'inyabugogo ni ikigo kirimo ingenzi nyinshi zija ijya nino ku isi muri icyo kigo eric bagira ubusa yahasanze ingenzi zitegura kuja kuraba ababo hagati mu gihugu cy'u rwanda abo rero bari benshi cyane ku buryo bamwe muri bo banamubwiye yuko bafise impungenge y'uko ubwinshi bwabo bishobora gutuma ikiza cya virusi ya korona ciyongera reka tumuhe umwanya atushikane aho inyabugogo i kigali ngororero ibibiri magana abiri hatangira ubabeshya urababeshya akababwira andi mafaranga ikibazo si amafaranga ahubwo ikibazo ni imodoka ikibazo ni ukubona imodoka umuntu turi nyabugogo mu mujyi wa kigali mu kigo mpuzamahanga abagenzi bategeramo imodoka berekeza hirya no hino mu gihugu abantu ni uruvunganzoka kubona aho gutambukira hari aho bigoranye abo tubona kandi twavuganye bavuga ko berekeje ku ivuko gusangira n'inshuti n'abavandimwe iminsi mikuru ya noheri n'ubunani icyo twashoboye kwibonera ni uko intera ya metero hagati y'umuntu n'undi byari bigoye kuyubahiriza urebye bano babyeyi aho bicaye dore aho n'abana bicaye dore dore ubu nabuze inzira nanyuramo igihabanye n'ibyo ni mu bihe byo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda iyi minsi mikuru irasa n'iyarangije kwinjira mu muco kuri bamwe uyu musaza wari wapakiye ibintu bitandukanye asa n'uwimutse yerekezaga i nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda uko amasaha agenda ashira icyizere cyo kuva nyabugogo kirarushaho kuyoyoka ubwo naje mu gitondo mvuye mu rugando nafashe moto banciye ibihumbi bine kugera hano ngeze hano kuri sitasiyo mfata umukarani anca magana atanu ariko kugeza ubu ngubu sindamenya ko ndi bujye nyaruguru sindamenya ko ndi bubone aho mbibitse kandi amafaranga nayo mfiteho itike kongera kubisubiza hahandi nabyo ni ikindi kibazo tugiye gusangira no kubasuhuza kubona itike y'imodoka byasabaga kujya ku mirongo ariko henshi byari bigoye ko polisi yatanga amabwiriza ngo yubahirizwe kubera ubwinshi hari abari bahari kuva kuri uyu wa gatatu batarabona imodoka zibatwara iwabo mu miryango abo bababwirwaga no kubabona mu ntege nkeya bamwe baryamye abandi bicaye nk'aba babyeyi bemereye ijwi rya amerika ko bari berekeje rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mu cyahoze ari cyangugu babuze ayo bacira n'ayo bamira impamvu dutashye uyu munsi hari ukuntu umuntu aba yaraje n'ahangaha aje gushaka amafaranga akavuga ati mu minsi mikuru nzajya guha ababyeyi umunsi mukuru hari abantu b'ejo ngo banditse bari baharaye ngo nibo bari gukatira amatike ubundi ukabona abandi baraza ngo duha amafaranga ngo tugukatire ngo kujyaho ni ibihumbi icumi ntabwo tuzi ukuntu ibintu byifashe amaherezo niba turataha ntabwo tubizi rwose imana yonyine niyo duhanzeho amaso n'iri budukura ahangayika ducyura nubwo no mu yindi myaka yabanje mu bigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga hagaragaraga uruvunganzoka rw'abagenzi mu minsi mikuru kuri uyu mwaka n'umwihariko imwe mu mpamvu yateye iki kibazo ni uko guverinoma yategetse ko imodoka zitwarira abagenzi hamwe zigomba gutwara mirongo itanu ku ijana by'ubushobozi bwabo zemerewe gutwara mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo covid cumi n'icyenda abafite kompanyi zitwara abagenzi barasanga byaragize ingaruka zikomeye ku bagenzi madamu fatuma umutoni akata amatike muri kompanyi ya capital express itwara abagenzi berekeza mu burengerazuba bw'u rwanda abagenzi bari kubura ukuntu bagenda kubera ko imodoka urumva imyanya yabaye mikeya hari raporo ya mbere covid itari yaza twatwaraga ijana ku ijana none ubu mirongo itanu ku ijana abagenzi bakomeza ari benshi cyane haraye abagenzi benshi cyane muri gare ku buryo twaje mu gitondo tugasanga hari benshi baraye muri gare ni ikibazo ku baturage kuko nk'ubu hari abahageze turabatwara pe uko bishoboye ariko baracyari benshi kubera umuvundo w'abashakaga ibinyabiziga i nyabugogo hari bamwe byateye impungenge ko ushobora kuba intandaro yo kongera ibyago byo kwandura covid cumi n'icyenda aba ni abacururiza i nyabugogo badafite gahunda yo kujya mu miryango yabo gusangira iminsi mikuru iravuga ati mushyiremo metero ariko ubu tuvugana nawe kame muri umunyamakuru nta metero irimo dufite ikibazo twebwe dufite ikibazo cy'abantu benshi twebwe mu bwo tuvugana kame bashobora kwandura batubwira ngo dushyiremo metero ariko abantu bari bwandure ni benshi ntabwo urabibona ku bashakaga kwerekeza mu miryango yabo nabo impungenge zo kwandura icyorezo ni zose ariko nta yandi mahitamo icyorezo covid cumi n'icyenda ntabwo kiguteye ubwoba kirabuteye ariko se urabona uko ibintu bimeze wowe urabona wahindura wiki wabigenza gutya n'ubundi si ubu uko bagundana niyo bafata gahunda n'ubundi abantu bagashyiramo abantu kuko byose ari haha ibi byarangiye polisi n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura banzuye kugabanya abagenzi bari nyabugogo bamwe baberekeza muri stade ya kigali nyamirambo mu rwego rwo kugira ngo byibura haboneka intera hagati y'umuntu n'undi bwana antoni kuramba ushinzwe imirimo yo gutwara ibintu n'abantu mu kigo rura yabwiye ijwi rya amerika ko ikibazo cyo gutwara aba bagenzi kiza kugenda neza kandi bakarya iminsi mikuru mu mahoro ubushobozi bw'imodoka turizera ko buhagije ubu tubirimo rwose abajya mu minsi mikuru baragenda neza baragerayo amahoro barya iminsi mikuru neza mu mahoro nta kibazo cya taransipoti kiri bube icyo turimo gukora ni ukunoza imikorere kugira ngo aho abantu bari be kwegerana tugabanye ubucucike naho ibyo kugenda rwose birateganijwe neza nta kibazo kiri bube kuramba yavuze kandi ko n'ibinaba ngombwa bashobora kwiyambaza izindi modoka zikodeshwa ariko iki kibazo kigakemuka gusa ntiyabuze no gusaba abagenzi kwitwararika muri ibi bihe bazirikana ingamba ziriho zo kwirinda abagenzi rwose turabibutsa ko kovide cumi n'icyenda igihari ndetse ingamba turazizi abaturage barazizi ahubwo bazikomeze aho umuturage ari hose azubahirize ijana ku ijana ibindi byo kugenda abiturekere tubipange neza akore urugendo rwe neza rubiri yajya amahoro arye noheri neza n'ubunani nta kibazo gihari ibi biriho mu gihe polisi y'u rwanda idasiba kuburira abantu bose ko ibihe by'iminsi mikuru bitagombye kubabera umwanya wo kwirara ngo bibe intandaro yo kwandura cyangwa kwanduzanya icyorezo covid cumi n'icyenda ni muri urwo rwego icyitwa ibirori n'igisa nabyo kibujijwe kandi polisi igashimangira ko kubifatirwamo biherekezwa n'ibihano aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali erike bagira ubusa inyabugogo ngaho i kigali urakoze cyane kutwumvisha uko byari byifashe turabandanya kubipfuriza noheli nziza twibaza ko aho muri mumerewe neza mushobora kuba mufise uwo mushaka kwipfuriza noheli nziza turungikira ubutumwa bwanyu mubucishe kuri radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com cyangwa kuri facebook yacu ubutumwa bwanyu turabushikana mu kuburungika mushobora kuburungika biciye mu nyandiko biciye mu majwi byose turabyakira gushika ejo tuzoza turabashiramo amajwi atandukanye batandukanye mwumva uko bamwe n'abandi bariko barahimbaza noweli haba mu makamba atandukanye haba mu bisagara bitandukanye ijwi rya amerika turashaka yuko naho uno mwaka noheli itoroshe itariko iraborohera tubafasha kuyihimbaza uko biri kose abari mahama mu rwanda mwebwe namwe mwahimbaje gute noheli abari na kivare turi kumwe turayifurije noheli nziza twizeye yuko muri ko muragerageza kuyihimbaza bamwe muri mwebwe ngira ngo igiye kuba nka noheli ya gatanu cyangwa ya gatandatu muhimbaje muri mu buhungiro mwiteguriye gutaha mubyiteguriye gute abasigayeyo noheli muri ko murayihimbaza gute turabaramukije kandi tubifuriza noheli nziza namwebwe mukaba mufise abo mwifuriza noheli nziza biturungikire kuri radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com mu ikambi ya mutenderi muri tanzania ni ikambi ivugwamwo impunzi zitari nke z'abarundi kuko murazi yuko tanzania ari ico gihugu cakiriye impunzi nyinshi z'abarundi muri iyo kambi mugenzi wacu james jovin yanyarukiyeyo aca asanga ikibahangayikishije ahanini ni uko ibiciro vy'ibiribwa bimwe bimwe vyaduze cane gose noweri noweri noweri noweri noweri noweri noweri umukiza yavugiye betelemu umukiza yavugiye betelemu ni muze tumusenge numuze tumunamire kuko ni umukiza wacu
nifuze kubaha ubutumwa bwa joye noel bahimbaza umunsi mukuru wa noel mu mahoro bawakirana igishika nongera ndabipfuriza n'umwaka mushya ahanini nibaza ko imana iri kumwe natwe bisigaye imana izobikora turi mu nkambi y'ubuhungiro ndabizi wenda inzira z'imana zirenga igihumbi ejo ni heza Eh, muri make sinovuga ngo ni byiza cyane kuko turaboshwe nta mwidegenzi uhari muri make ni uko ndabona ko umenga ibiciro byarengeranye mbere yaba byari bikunda nibaza ko hubaye igiciro kanaka mu gihe cy'iminsi mikuru bakagenda igiciro ku kintu kanaka ariko uko babona ibiciro biraduze cyane cyane cyane ku nyama ku nka aho inka wabona ubona igugwa nka katresa ariko iragugwa senkisa senkani umva n'amafaranga menshi rwose ubwa mbere reka dushimire imana ku bintu uko ngira ngo tuba twaraburose ibiciro by'umuceri uri kuraraba mu isoko birasa bira- birerekana yuko bisa n'ibyo n'ibyari kuduga cyane ariko kubera ko tuba dusa n'abawurose biragaragara ko atabiciro byaduze cyane ku muceri naho byaduze si ku ruhara runini cyane ibibazo dufite bitandukanye mu ikambi ni uko kijya cy'ubukeneye ko abana bafungura muri icyo gihe kitaba kikiboneka neza nk'uko bikwiriye nko mu myaka irenganye kuko hoho hariho ubwigenge bwari bwashyizweho na leta yo ku- kwemerera impunzi gusohoka ikambi kujya kurondera by'iminsi mikuru mu gihe baba babona ko bif- bifise mugabo bivanye n'uko abandi n'abandi nabo usanga batemererwa gusohoka ikambi niyo mpamvu usanga kenshi ibyo bakoresha bakoresha nyine bijya nyine bibayebaye mugabo akabijya mu mahoro n'umutekano atangorane ibyo bafise bakabisangira n'ababanyi ibyo udafise nabyo ababanyi bakabikuronsa mu gihe mwacuditse ubumwe bw'urukundo hama rero uyu munsi mukuru wa noheli tuwipfurigiye abo bose twawipfurigiye n'abandi n'abandi n'abandi baze bawujye neza baze bagwe neza ntituronke amafaranga yo kugura igitunguru n'irengarenga be n'izo ndagara n'utunyanya urumva rero nkatwe impunzi rero em, bibayeho mukaduha ako gafaranga ko kuza turagura izo ndagara twokwishima canke nazo mukazitugurira mukaza muraziduha mubona tutoronka ayo mafaranga naho byo nyene twoshima mwoba mukoze Eh, kandi nk'ubu nkatwe impunzi tutaje inyuma y'inkambi nko mw'ino minsi mikuru nta gahuzu twarose ko kugenda natwe twashazize ngo tunezerwe kandi nk'abamama ino mu nkambi kweri abarundi twamenyereye kwambara neza tukikwiza baca baduha amakanga uri kwembetse ntirigukwira byasaba nk'abamama rero bo mu mpunzi ko mwoduha ibitenge n'ibyo abarundi twamenyereye gukwembeka bikatugera hepfo tukikwiza tukanezerwa nk'amakanga rero ntituyambara ushyira mu bitugu gusa kubera adakwiye urumva muduhaye nk'ibitenge tugakwembeka ko twonezerwa umunsi mukuru wa noheli mu bisanzwe nubwo turi mu buzima bubi turiko turawuhimbaza ariko ikintu kimwe turiko turawuhimbaza ibiciro vyaduze vyaduze tugasaba leta ya tanzania rero ko yoshiraho igiciro cane cane ku biciro vy'inyama co kimwe n'umuceri ikawushiraho eh, igashiraho ibiciro ntarengwa kuko benshi baca bikika mu kiza benshi turakenye turakenye icyo twashaka ni cerekeye imyambaro ariko gushaza nako urumva nabyo bamwe bamwe biratugora kuko nti- ntaho turonkera amahera yo kugura ako gahuzu Eh, kandi nk'ubu ku munsi mukuru ko twari turonse izo fungurwa z'umunsi mukuru urumva no gushaza twashaka gushaza ariko ntibikunda kuko nta buryo dufise twashaka rero yuko boshobora kuraba ukuntu biri bakaduha n'ako kambaro tukambara kugira ati natwe tuberwe nk'abandi ibintu byerekeye imyambaro urabona niyo muduhaye mukunda kuduha nk'abantu b'abagabo mbere ubu barafite ibibazo hakunda kuboneka nk'ibintu by'imipira gusa nk'agapantaro usanga kaheze nta gapantaro ushaka kuronka kandi natwe atandi hantu tugakura ubwo rero abantu b'abagabo benshi baridodomba umenga umenga n'urungo ntirwabarabye neza ariko turi impunzi kandi aho duca amafaranga uca usanga niyo turore turonka imipira aho bamwe niyo habaye nko mu gihe c- bibutse nk'abanyambakomeye canke abanyagihugu basanzwe ugaca usanga baronse ibintu by'imipira gusa nta nta gapantaro baronka ugasanga amapa- amapantaro mbere yaronka abakenyezi kandi ah, ahanini hano yari kwambarwa n'abagabo rero uca usanga naho tugira utubazo abantu benshi nta bintu by'imyambaro dufise bishobose n'akambaro k'agapantaro tuba turonka udupantaro natwe nk'uko abandi bameze mwamukoze leta ya tanzania icyo tuyisaba cyangwa leta iyo ariyo yose ni uko hoba itegeko kanaka ku bijyanye n'ibiciro cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru Eh, tubasabe rero bawuhimbaze co kimwe n'umwaka mushasha tuwuje ntutuge tuze tuwure nk'imigisha bose ndabifurije noweli nziza bayihimbaze mu munezero no mu mutekano ntangere natwe ino tuyihimbaze du- dukomeye kandi natwe turashima
barakoze abo barundi bahungiye mu ikambi ya mutenderi bayagana mugenzi wacu james jovin twifuza yuko mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nimba muzoba mukiri muri ubwo buhungiro tuzobasanga mufise ibyishimo byinshi atari uno munsi twumvise ibiribwa byari byaduze ibiciro by'ibiribwa byari byaduze ngaha iwanyu nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika twarabibemereye ko mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza noweli tuzoza turabatumirira abahanzi batandukanye abanyabugenegene mukunda abanyepolitike abantu bose mwagiye muramenya muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri babafashije gutwenga babafashije kurengera ibyo twaciyemo harabaye korona harabaye impfu zitandukanye harabaye iki ariko abo bantu bagiye barabafasha kubirengera tuzoza turababatumira gushika uno mwaka uheze batubwira uko vyifashe mugenzi wacu venuste nshimiyimana uno munsi atwakirira umuhanzi cecile kayirebwa amaze gusohora indirimbo yise sigaho korona kayirebwa yipfuza ko abamukunda bogira noheli nziza kandi arabipfurije arabahumuriza akanabibutsa kwirinda virusi ya korona imana imana imana imana y'u rwanda imana imana imana
cecile kayirebwa kazi neza ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze murakoze cyane indirimbo ya nyuma nakwita indirimbo ya nyuma igihangano cyanyu mumaze iminsi mukoraho ni ikihe cyamaze iminsi nkoraho ni iki ni indirimbo ntari narangiza neza cyo kurana natangiye yitwa korona indirimbo yitwa korona sigaho korona sigaho korona kino cyorezo cyagize ingaruka zihe ku mikorere yanyu cyagize ingaruka nyinshi cyane ubu ngubu ntawe ushobora gukora igitaramo ubu ngubu ntawe ushobora kugirana n'undi ngo bakore nibura n'uturepetisiyo tw'abantu basanzwe bakorana nk'ubu mu rwanda abana tukaba dukwiye kugira ibintu dutegura cyangwa se twibukiranya iby'indirimbo twigishanya ibyo bishoboka ahantu hategerana abantu badasurana ntakuririmbira mu gapfukamunwa nawe urabyumva
nawe umwe muti sigaho korona niyo ndirimbo yawe nshya mu gihe itarasohoka mwapfa kuduha byibuze n'amagambo nk'abiri cyangwa atatu icyo muribwira ngo nawe korona kudukoreraho urugomo urumva nijyeho korona kudukoreraho urugomo nijyeho korona kutwogeraho uburimiro urumva hanyuma nkavuga ngo yandurure korona usubireyo wavuye kandi simvuga mu bushinwa ndavuga iyo gihera bazuherane nacyo mugende ubudakebakeba kandi mugende ubutarura inyuma
indirimbo nziza murateganya kuyisohora ryari uzabonera uburyo bwo kuyisohora
kuwa gatanu isi yose ndetse no mu rwanda hazaba hizihizwa umunsi mukuru wa noheli mbese wowe uwo munsi uwiteguye ute umva kuwitegura byabaye kare kuko mba naje mu muryango wanjye wahangaha tutabana igihe cyose urumva kuwitegura nta kundi abana na se na nyina n'abana banjye n'udatuye ahangaha wese umugore bazaza ahangaha dusangire dusangire tubikore nk'uko itegeko bimeze twe kwitunda hamwe mu nzu tugira umwana hanze ahangaha mukagira mukagira ubusitani mukagira ahantu hanze tuzagera dusangire nyine ikintu sipesiyali kidasanzwe tuganire ko nta kindi twumve ko twakoze noheli aho nabo nasize inyuma nabo turiho turaganira bareba barahari abavandimwe banjye n'abana babo n'umuhungu wanjye mutoya nabo bazakora gutya
abo ngabo mutazaba muri kumwe n'abandi benshi benshi bagukunda cecile kayirebwa nawe wabifuriza noheli muri aka kanya bakumva ku ijwi ry'amerika
bifuriza ni ukwikwima ndayibifuriza ndetse cyane bareke ba- ba- baruhuke korora mu mutwe barebe umutima wabo ba- ba- birekurire bafungure imitima bo birekurire i- i- icyo noheli ivuga ko ari gahuzamiryango ko ari un- ko ari yezu wavutse ba- maze ba- babikore mu buryo twubahiriza amabwiriza gusa ariko rero ba afi umuntu aruhuke iyo iyo iyo ntugunda ya ya- ya korona twirirwa twumva hirya no hino du- twasoma telefone tugasanga niyo yatwaye na watsapu tugasanga niyo yatwaye na yutubu tugasanga niyo eh, bihe amahoro bi- bihe ituze baruhuke bibuke noheli zari zisanzwe zitarimo korona cecile kayirebwa natwe tukwifurije kugira noheli nziza kandi tugushimira uyu mwanya wongeye guha ijwi ry'amerika
Mm, oya, nanjye ndaba mbashimiye kuba munyibutse muka- mukanyifuriza n'iyo noheli ihebwa n'umwaka uraje Mm, nakora ushize hanyuma hakaza undi nawo ndawifuriza abantu bose kuzabagwa neza tukagira imana tugakira iki cyorezo noneho tukagira tugasabana uzakubere uw'amata n'ubuki oya nibyo koko nawe kandi
cecile kayirebwa na venuste nshimiyimana barakoze turabandanya rero bakunzi bacu b'ijwi rya amerika tubifuriza noheli nziza mu miryango yanyu aho mukorana Ah, ku ijwi rya amerika abakunzi bacu mwese aho muri twifuza ko noheli uno mwaka nubwo bigoye mugerageza gutwenga mugatwenga mukayihimbaza muka- mukagira noheli nziza nta kundi mu miryango mugasangira ah, abo mukorana reka nshingira ko nipfuriza noheli nziza abo dukorana ngaha ku ijwi rya amerika batandukanye baba abamenyesha amakuru muhora mwumva babashikiriza ibiganiro bitandukanye baba abadufasha mu bihinga bw'ivyuma bose bose bose bose bose tubifurije noheli nziza kano karirimbo rero noheli nziza ni akumurwi shemeza music wo mu gihugu cy'u Burundi turakabatuye tubifuriza ko mubandanya kugira ibihe byiza nuko rero akabino nshuti bakunze duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tubisozera nk'uko biri tubipfuriza kubandanya mugira noheli nziza mu banyu no mu byanyu aho muri nimba bitagenze neza mwihangane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twizera yuko tuzobasanga noheli imeze neza mu miryango yanyu kuri mikoro mwari kumwe na joe diane rinahazwe fatima rimasikarara wakoze noheli nziza n'umuryango wawe bose bose bose bose kuva ku bana no ku mushinga ntawe wawe Ah, abandi dushimiye ni frederic nkundikije nawe nyene yadufashije mu kwegeranya no makuru no mu kuyahagarikira reka kandi abandi dushimira imbere yo gutandukana dushimira bagenzi bacu batandukanye dukorana ngaha ku ijwi rya amerika hariho ejo ni mukankusi noeli nziza etienne karekezi noeli nziza ni nawe mukuru w'igisata eh, c'ikirundi n'ikinyarwanda tukwifurije noeli nziza n'umuryango wawe thomas kamirindi noeli nziza fidel niyongabo noheli nziza frederic nkundikije noheli nziza oriane itangishaka noheli njema edi rwema noheli nziza geoffrey mutagoma noheli nziza fatuma we namaze kuyimwifuriza aloyize bigirimana noheli nziza fasil gebehu noheli nziza diane nahazwe ni jewe twari turi kumwe ndabike banuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa abakunzi bacu bo mu rwanda abo dukorana eric bagiruwusa asumta kabuyi elo juri kaneza inde wundi Themistocle Mutijima Pierre Claver Niyonkuru James Jovin Vedaste Ngabo uh, muri Uganda hariyo Ignatius Bahizi Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza Noheli Noheli Noheli nziza kuri mwese ijwi ry'Amerika turacari kumwe mu biganiro byacu muze kugaruka mu mwanya uri imbere